murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mu rwanda inzego z'umutekano zivuganye cumi n'icyenda mu bagabye igitero i musanze mu majyaruguru abandi benshi bafashwe mbere navuye mu rwanda ngiye gukora masters makirere hanyuma ubwo nari kwiga amezi atandatu naje guhura n'umugabo w'umukire ambwira ko afite akazi gafite amafaranga menshi nisanze nageze mu mitwe urwanya leta y'u rwanda uwo ni umwe mu bafashwe mpiri n'ingabo z'u rwanda mu kanya turabagezaho inkuru irambuye turanareba iby'ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mu muryango wa afurika w'uburasirazuba hamwe n'andi makuru mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma reka ariko mugenzi wacu aloise bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloise
uwundi mukozi mu gisata kijejwe iperereza aha muri leta z'ubumwe za amerika yarerekanye amakenga afise ku kiganiro perezida donald trump yagiranye na mugenzi we wa ukraine volodimire zelenski mu kwezi kw'indwi umushingamanza wiwe mark zaidi aserukira n'uwundi mukozi wa mbere yashyize ahabona ayo makuru yavyemeje mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ejo ku munsi w'imana zaidi yashikirije ko uwo mukozi agira kabiri akorera iperereza rya amerika afise ivyemeza vyo ku rwego rwa mbere ku byagirizwa Trump ko yikoze ku mareta y'abanyamahanga kugira cafuze Joe Biden uwo bashobora kuzohiganwa mu matora muri bibiri na mirongo ibiri muri amerika kandi abantu bane barishwe abandi batanu barakomereka barashwe mu gatondo ka kare jo ku munsi w'imana mu bunywero bwo mu gisagara ca kansas city muri leta ya kansas nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi hamwe n'ibimenyeshamakuru byo muri ico gisagara umuvugizi w'igipolisi thomas tomasike yashikirije ko abo batanu bakomeretse batwawe mu bitaro kandi batabangamiwe cyane n'amagara yabo muri afurika umusirikare umwe w'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarishwe abandi bane barakomereka ejo ku munsi w'imana bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara mu buraruko bushira ubuseruko bwa mari byashyikirijwe n'inteko za onu zijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano muri icyo gihugu zizwi ku izina rya minusma abasirikare bari mu gikorwa cyo gukizura hafi y'igisagara cya agwehoke mu kwezi kwa mbere abasirikare bamuka muri cade bo muri izo nteko nyine za minusma barishwe mu gitero cy'intagondwa z'abayisilamu zishamikiye kuri al qaida mu karere ka magrebe minusma imaze gutakaza abasirikare barenga amajana abiri kuva izo nteko zishinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nk'uko izo nteko nyine zibyiyemerera zibicishije ku rubuga rwazo rwa interinete igihugu cya korea ya ruguru carivumbuye mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru na leta z'ubumwe za amerika ku birwanisho bya nikeleyere urongoye intumwa za korea ya ruguru muri ibyo biganiro yashikirije ku munsi wa gatandatu ko yaciwe intege n'inyifato yo kutagondwa ya leta z'ubumwe za amerika iryo hagarikwa ry'ibyo biganiro vya mbere vyari vyongeye gutangura inyuma y'amezi atari make bitumye hibazwa ko korea ya ruguru izorushiriza inyifato y'agasotoro mu kugerageza izindi misile iyo ngingo ya korea ya ruguru yo kuva mu biganiro abahinga bavuga ko ari umukenyuro kuremera amerika no kuba baracungura umwanya abafaransa bakigendera ku mico ya kera abitwa abakonservatere baharurwa mu bihumbi amacumi barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru Paris ejo ku munsi w'Imana aho bamirira kure integuro y'itegeko mu gihe yoramuka ryemejwe rizoha uburenganzira abagore batubatse canke ababana basangiye ibitsina kwemererwa gukoresha ubuhinga bwo guhuza imbuto zirondoka hanze y'igitereko c'umukenyezi gushika ubu ubwo buhinga bwari bwemerewe gukoreshwa n'ababana badasangiye ibitsina iyo nteguro y'itegeko yaramaze kwemezwa n'abashinga amateka bikaba byitezwe ko abasenateri bazotora mu mpera z'uku kwezi ibiharo byerekana ko bibiri bya batatu by'abafaransa bashyigikiye iyo nteguro muri tunisiya umugambwe enahda w'abayisilamu batagera ku byiyumviro bya kera usa n'uwuza imbere mu matora y'abashingamateka yabaye ejo ku munsi w'imana ibiharuro byerekana ko umugambwe enahda watsindiye intebe mirongo ine ku ntebe amajana abiri na cumi n'indwi ukurikirwa n'umugambwe roker de la tunisi nta mugambwe wakwije amajwi awemerera gutahukana intsinzi bisigura ko uwuzotsinda bizoba ngombwa ko yiyunga n'abandi mu runani ibyo yavuyemwo byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa mbere
aroyizi bigirimana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turaza iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
iwanyu mu ntara y'uyu munsi reka tuyihere mu rwanda aho inzego z'umutekano zivuga ko zivuganye abarwanyi cumi n'icyenda mu bari bagabye igitero i musanze mu mpera z'icyumweru gishize abafashwe mpiri bavuga ko bashutswe ko bagiye guhabwa akazi bakaza kwisanga mu mutwe w'inyeshyamba za fdlr zirwanya ubutegetsi bwo mu rwanda claude ganza munyamagana ni umunyamakuru wacu uri mu rwanda araduha inkuru irambuye nyuma y'igitero cy'abagizi ba nabi cyabaye mu mpera z'iki cyumweru dusoje kigahitana abaturage cumi na bane bo mu mirenge ya musanze na kinigi mu karere ka musanze abagera kuri cumi n'icyenda mu bagabye igitero nabo bamaze kuhasiga ubuzima abagabye iki gitero baturutse muri pariki y'ibirunga ari mirongo ine na batanu batanu muri bo bafashwe mpiri n'inzego z'umutekano z'u rwanda bavuga ko bari mu nyeshyamba za fdlr ariko ko babinjijemo babanje kubabeshya ko ari akazi bagiye kubarangira umva uko bamwe muri bo bavuga yageraga muri uganda nagiye gushaka akazi mu kugeraho mura n'umugabo bita kabera arambwira ngo tugende anyereke akazi mu kugeraho sasa anjyana muri kongo tuzi ngo tugiye gushima amabuye y'agaciro mu kugeraho usanga ni igisirikare cya fdr mu gisirikare cya fdr ntabwo ushobora kuvuga ngo uratorokayo iyo utorotseho bakagufata barakwica mu kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani nibwo nagiye uganda gushakirayo imibereho hari umugabo w'umucuruzi w'amakara wayaguraga yajyana i kamara mu gice nabagamo ambwira ko wamboneye akandi kazi ahantu kaza kampemba imitwaro mirongo ine ku kwezi aho ngaho nakoraga makumyabiri ubwo twagiye turi abantu batanu birangiye baratubwira ngo ubu rero mwaje mu gisirikare muri abo batanu mbere y'uko tujya kwiga twamaze nk'icyumweru tutarajya ku masomo ubwo babiri bagerageje gutoroka bahita babafata barabazana babicira imbere yacu njye ngiye gushaka akazi nzi ngongeye kubona akazi ngezeyo misiyo y'akazi irahinduka navuye mu rwanda ngiye gukora masters makerere hanyuma ubwo nari maze kwiga amezi atandatu naje guhura n'umugabo w'umukire ambwira ko amfitiye akazi gafite amafaranga menshi ko kandi nzajya mpebwa amadolari ambwira ko kazi ari aho gucuruza amabuye y'agaciro azajya aturuka ahitwa iwa kare hanyuma ubwo twari tugiyeyo nisanze nageze mu mitwe urwanya leta y'u rwanda aba bafashwe mpiri bavuga ko babaga ahitwa nyabanira muri grupema ya binza iherereye muri teritwari ya rucuru mu burasirazuba bwa kongo hafi y'umupaka wa kongo na uganda bavuga ko binjiye mu rwanda kuwa kane w'icyumweru gishize kandi ko bari basize bagenzi babo inyuma bagera kuri magana ane bari bitwaje imbunda mirongo itatu n'umunani bafite uyu mugambi twari twinjiye mu rwanda tuje gutera u rwanda batubwiraga yuko nidufata igihugu bazagenda buri muntu bamuha ishimwe n'iry'amafaranga cyangwa inzu nziza cyangwa imodoka uretse izo mbunda bari bafite abandi bari bitwaje intwaro gakondo banakoresheje bica abantu nk'uko bamwe mu baturage barokotse ubu bwicanyi bavuga habaye nijoro nka saa mbiri n'iminota icumi abantu baturuka hejuru kuri bisaterewoji batangira kurasa bicamo abantu babiri baramanuka bazinaha mu kajagari abandi babicisha ibyuma ni ahantu bageze akenshi bagiye bica umuntu byaturutse rugurire yabarasa ubwo bakaja mu rugo rw'umuntu bakamubyutsa uwo babonye bakamwicisha ibuye cyangwa isuka n'agakonzo ubwo ubashe kubyumva ku ruhande agatabaza undi wumvise agahunga abaturage cumi na bane bishwe n'aba bagizi ba nabi baraye bashyinguwe mu mirenge ya kinigi na musanze abasigaye baracyafite ubwoba katurembeje iyo umara kumva ka hano muri uyu mudugudu wa nyabageni kaba ntuye hariya mu ntu zo mu mudugudu wa rwunga iregeranye kwa leta uzi ko baragarukana n'uyu munsi dutekereza ko bashobora kugaruka kubera ubwoba birumvikana nyine nta mutekano nawe waba ubona guhari dufite ubwoba muri iki gihe kwa ku murenge wa musanze wegeye igice cy'ishamba tukaba tubasaba kwegera neza kw'ishamba kugira baducungire umutekano kuko no mu kujya bagera ino baje baturutse igice cy'ishamba inzego z'umutekano zivuga ko zikomeje guhiga no gushakisha uwo ari we wese wagize uruhare muri ubu bwicanyi guverineri w'intara y'amajyaruguru bwana jean marie vianney gatabazi ashimira abaturage uruhare bagize mu kugaragaza aho abagizi ba nabi bari bihishe anagira icyo abasaba umwanzi nk'uyu nguyu yaje mu gihugu ntabwo wavuga ko habuzemo umuntu umwe cyangwa babiri baba bamufashije mu mayira abo nabo turabamaganye kandi tugaragariza abaturage yuko abo ngabo bafatanya n'umwanzi kuko yicara asa ntabwo aba azi ngo azicane areke nde n'abaturage kandi nabo batubereye intwari kuko bashoboye gufata nabo abacenjezi bamwe bakabafata mu ntoki bakabafata ubwabo bakabashyikiriza ingabo kandi dukomeza kubabwira ko uwo babona waba warahinduye nk'imyenda akihisha mu baturage byajya babimenyesha hakiri kare icya nyuma ni ugukomeza kubasaba ko dukomeza gushyira hamwe nk'abanyarwanda tugakomeza kumva by'umukuru w'igihugu n'icyerekezo tuganishamo hanyuma tukajya mu mirimo tugakora tugatera imbere ariko tugakomeza kwamaganira kure abantu bose bashaka kudusenyera igihugu abagabye igitero mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje bari mirongo ine na batanu nk'uko byemezwa n'abafashwe ari bazima inzego z'umutekano zivuga ko zimaze kwicamo cumi n'icyenda zifata mpiri batanu bivuze ko abagera kuri makumyabiri n'umwe baba bakihishe mu makuru aba bafashwe ari bazima batanze harimo yuko imitwe nka fdlr rudurunana cnrd na p5 ya kayumba nyamwasa yari ihuriye muri uyu mugambi bavuze ko imyambaro ya gisirikare bayigurishwa n'abasirikare ba congo frdc kandi bamwe muri bo bagaragaye bambaye impuzankano z'ingabo za onu ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monusco bavuga kandi ko bakaga imisoro abaturage bo mu bice bagenzura bikabafasha kubona uko bagura intwaro n'ibindi bikoresho claude ganza munyamagana mu majyaruguru y'u rwanda ku bw'ahandi ijwi ry'amerika
urakoze claude ganza munyamagana reka noneho tujye muri afurika y'iburasirazuba aho umuryango wa afurika y'iburasirazuba nyine waba ufite ikibazo cy'ubukene budasanzwe bw'amafaranga ibikorwa bimwe na bimwe byarahagaze ibindi byigezwe inyuma icyo kibazo cyatumye abadepite b'uwo muryango batumira inama ku rwego rw'abaminisitiri mu mpera z'icyumweru turangije kubwira ibihugu bigize uwo muryango ngo bitange amafaranga bisabwa intwererano yabyo cyangwa bifatirwe ibihano uburundi na sudani y'epfo bigezemo imyaka ibiri y'ibirarane Pierre Claver niyo nkuru kubw'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eyara yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri tanzania ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka abo bashingamateka bahamagariye abashikiranganji baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ibyo bihugu bitange intererano yabyo mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha uyu mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko hazokoreshwa amadolari y'amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe igihugu kimwe cyose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice nayarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi yamara gushika ubu igisata cy'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kimwe cyonyine ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana by'intererano y'uno mwaka ariko ko ibindi bihugu byose atana kimwe kiratanga n'igice hakiyongera ko rero Burundi na Sudani y'Epfo bigifise ibirarane vyo kuva mu mwaka uheze ku mwaka uheze umushikiranganje aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze insiguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murabona ko turi ku gikorwa uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi murabye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise nibaza ko ata muntu n'umwe ashavuriye uburundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turi ko turakora abashinga amateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi ikigizwa inyuma umukozi mukuru wo muri eyase yabwiye ijwi ry'amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimwo n'ay'abashinga amateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca eyase ko sentare yahagaritse ibikorwa vyo guca imanza no kuzisoma vyari kuba mu kwezi guheze k'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make eyara yatumye abo bashikirankanje kwibutsa ibihugu bitandukanye ko hari ingingo zitegekanya ibihano ku gihugu kidatanze intererano zaco ku gihe abashingamateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya societe civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC ico kirego kibwira abashingamateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano iryo huriro EACSOF ryari ryasavye EARA kubaza inama y'abashikiranganji ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishura ibirarane by'intererano zo ku mwaka uheze cyane cyane Burundi na Sudani y'Epfo bigiheranye hafi yose hakiyongera ko ay'uyu mwaka iryo huriro risanga ibihugu vya EAC atagushaka bifise ko guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishira no kwizana ata viza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusange hamwe n'ibindi abashingamateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose byoba bigiheranye ayo ku mwaka uheze byofatirwa ibihano abashingamateka cane cane abaturuka mu Burundi na Sudani y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu vyabo kugira ngo intererano zitangwe abashingamateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi ata n'uburyo bwinshi buhari mu minsi yeze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberanfu Mukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa buraya byarahagaritse imfashanyo byahora biha uwo muryango kuko hari mu burundi buri mu bihano vy'ubutunzi vya buraya mu kwezi guheze naho ikigega c'iterambere ca amerika usaid catangarije eac ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimwo umurundi akora muri eac kizofatwa mu mugongo na amerika ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa eac ari umurundi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ukomeje gukurikirana gahunda y'iwanyu mu ntara hano ku ijwi ry'amerika ribageraho amajwi abagera havuye hano i washington dc turavuga mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu rwanda noneho aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gisaba abaturage kwandikisha imitungo yabo itimukanwa iki cyemezo kirareba buri munyarwanda wese ufite umutungo utimukanwa ni ukuvuga amazu ibibanza n'amasambu komiseri anesite karasira ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze yasobanuriye radiyo ijwi ry'amerika inkomoko y'uyu musoro yari kuri mikoro ya mugenzi wacu asumutakaboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage ko bakwandikisha imitungo yabo itimukanwa iki cyemezo kikaba kireba buri munyarwanda wese ufite umutungo utimukanwa ni ukuvuga amazu n'amasambu iki kigo kivuga ko buri wese uzaba yamaze kwiyandikisha asaba kwishyura uyu musoro bitarenze ukwezi kwa cumi na kabiri komiseri nesite karasira ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze yasobanurira ijwi ry'amerika inkomoko y'uyu musoro itegeko nimero mirongo irindwi na karindwi mirongo irindwi na gatanu akarongo bibiri na cumi n'umunani bijyanye n'inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage iri tegeko rero rigaragaramo imisoro myinshi mu by'ukuri ariko noneho hakabamo umusoro tumaze iminsi tuvugaho cyane umusoro ku mutungo utimukanwa aho mu rwego rwo gushyira mu bikorwa bisaba yuko kugira ngo utange uwo musoro ni uko wiyandikishije uzwi uri muri sisiteme umuntu wese tuzandika azahabwa tini namba aba ari kuri lisi cyangwa se ku rutonde rwa ba bantu basabwa kwishyura umusoro ku mutungo utimukana niyo mpamvu dusaba abantu ko tubashishikariza ko bakwiyandikisha hakiri kare kuko gutanga umusoro nawe ntabwo birenga ukwezi kwa cumi n'abiri ni umusoro mushyashya utari usanzwe urareba abantu bose bo mu gihugu hose mu by'ukuri umusoro ku mutungo utimukanwa wari usanzwe ni nko guhindura gusa imisoreshereze yawo ariko eh, kuri bamwe ni mushya kuko harimo abatajyaga bawutanga ubu bazawutanga urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu birumvikana hari n'abo itegeko risonera batazayishyura nk'urugero nk'umuntu ufite inzu inzu nyinshi inzu imwe a- azagaragaza nk'iyo atuyemo n'umuryango we yo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa eh, ariko byumvikane ko izindi zisigaye zizishyura umutungo utimukanwa mvuga ahangaha ni ku- ku- ku- ku ruhande rw'inyubako eh, bita building tax ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa parisere uzagumya wishyurwa birumvikana ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo nabo abandi basonewe eh, bamenyekane ndetse n'abazishyura bamenyekane ubimenye mbere Eh, ni ukuvuga ngo i- kwiyandikisha byo birareba abantu bose abantu- abanyarwanda bose abantu bose bafite umutungo utimukanwa bafite amazu amazu ibibanza byose kuko umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri hari umusoro ku ku butaka ushingiye ku ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubut- y'ubutaka hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku ku nyubako zirimo n'ibijyo- byose n'ibyongera agaciro haba inzu eh, ibipangu za pisine niba zirimo ibyo byose bireba rero abantu bose mu cyaro twari tuzi ko amasambu rimwe na rimwe asa nka asonewe uyu musoro wo urabarebaho iki abantu bose bagomba kwandikisha umutungo wabo muri abo bantu rero basonewe ubutaka cyane cyane bukunze kugaragara mu cyaro bu- bwagenewe imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi butarenze hegitari ebyiri burasonewe ni ukuvuga ngo uh, ufite hegitari imwe n'igice wowe nta musoro ku mutungo utimukanwa wishyura ariko ufite hegitari ebyiri zirenga ni ukuvuga ngo ebyiri zirasonewe ariko izirengaho ugomba kuzishyurira ukikije- ukikije tarifu ihari icyangombwa cyose umuntu afite cy'umutungo hagaragara icyo umutungo uteganyirijwe gukoreshwa niba ari ubuhinzi ubwo uzasora nk'ubuhinzi niba ari ubucuruzi uzasora nk'ubucuruzi niba ari ugutura uzasora nk'ugutura kubera ko buri karere buriya kajya gafite igishushanyo mbonera kerekana ahantu nicyo cyateganyirijwe nk'uko mu mujyi wa kigali bimeze ni ukuvuga rero tuzashingira kuri ku- ku cyangombwa ufite n'icyo ubwo umutungo wawe wateganyije gukoreshwa niba ari- niba ari uguturamo ubwo tuzareba tarifu yo gutura Eh, itegeko rizashyiraho aha- ahantu hatandukanye zigenda bitandukanye bitewe n'ahantu aho ariho nimba ari mu mujyi niba ari mu cyaro hanyuma du- du- du- tugende kuri iyo tarifa ariho umuntu niba agomba gusora aho ari yagenderaho bivuze rero ko eh, kugira ngo ibyo bimenyekane ni uko bisaba ko abantu bose bandikisha imitungo yabo kugira ngo ayo makuru yose amenyekane hanyuma n'abasore bamenyekane n'abagomba kudu- kudasora cyangwa abasonewe nabo bamenyekane wenda twibutse abantu gatoya uwo umutungo utimukanwa uza- uzishyura gute abazishyura mu kwa cumi n'abiri bazajya bishyura gute umutungo utimukanwa mu- nk'uko nabisobanuye ufite ibyiciro bibiri ikijyanye n'umusoro ku mut- ku butaka wishyura ushingiye ku ngano y'ubutaka ku- kuri metero kare ni ukuvuga ngo ibyo bisanzwe ariko hari tarifu nshyashya dutegereje mu iteka rya minisitiri ufite imi- imisoro mu nshingano ze ri- rizagaragaza ahantu eh, n'icyo hateganyijwe gukoreshwa na- n'amafaranga azajya bishyishywe kuri metero kare ni ukuvuga ngo uko tuj- tujya mu mu- tuva mu mujyi tujya mu cyaro agenda agabanyuka aba make cyane ku buryo mu mujyi birumvikana niwe uzishyura menshi gato uwo mu- ukurikiyeho mu nkengero z'umujyi agenda yishyura make hanyuma umusoro kuri ku nyubako noneho wo ushingira eh, ku gaciro ku isoko ku- k'umutungo kuri property value market bita market value cyangwa se agaciro ku isoko k'uwo mutungo ni ukuvuga ngo agaciro ku isoko k'uwo mutungo niho kazaherwaho hanyuma bijye no kuri tarifu bishingiye ku cyo uwo mutungo wateganyirijwe niba ari ubuhinzi niba ari ubucuruzi niba ari inganda niba ari n'izi- n'izindi nyubako eh, bavugamo u- zo guturamo zango zirenza rimwe ku ijana ariko by'agaciro ku- ku- ku nyubako ariko ku- mu gihe cy'imyaka ine umwaka wa mbere zaba ari zeru n'ibice makumyabiri na gatanu ku ijana uwa kabiri zeru na gatanu ku ijana uwa gatatu zeru mirongo irindwi na gatanu ku ijana kuva ku mwaka wa kane rimwe ku ijana bikomeze uyu mwaka rero kubera ko bwa mategeko igiye gushyirwa mu bikorwa tuzara kuri zeru n'ibice makumyabiri na gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo inzu imwe yo kubamo izizasonerwa umusoro eh, ku nyubako k'agaciro ku isoko noneho izis- yishyure gusa kuri metero kare ku buso bwa eh, no n'izindi zisigaye zose zishyura iyo misoro ibiri abaturage batari bake bakunze kumvikana bagaragaza ko iyi misoro ibaremereye bitewe n'ubushobozi bwa benshi butifashe neza nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira te noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukifuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa hari abaturage kandi bagaragaje ibindi bibazo by'umwihariko kuri uyu musoro cyane cyane icy'ababwiwe ko bazimurwa aho batuye ku mpamvu zinyuranye zirimo ko aho batuye bitakigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ahazakorerwa ibikorwa rusange cyangwa se abatuye mu manegeka kuri aba baturage baganira n'ijwi rya amerika batuye mu kagari ka nyarutarama mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali bo bagaragaje ko basabwe kwimurwa n'umujyi wa kigali ariko kugeza ubu bakaba batarumvikana ku ngurane ikwiye aba baturage bibaza icyiciro bazashyirwamo twebwe dufite ikibazo kimeze gutya bati dusorere ubutaka ubutaka bamaze kubuha igenagaciro ntibaratwishyura ingurane ikwiye twasabye mu mafaranga bashaka umusomuziye mpamvu kandi ubutaka bavuga ko tugiye kububaha tukimuka icyo ni icya mbere turasora gute kandi duteganyijwe kwimuka kuki dusoresha iyo ingurane twasabye kubaka dusoresha ikintu dufiteho impungenge ni ikijyanye n'imisoro kuko nitumara kwandikisha ubutaka ikizakurikiraho ni ugusora kandi tugasura bwa butaka bufite igenagaciro muri make tuzaba turi gukora muri ya mafaranga batubariye tuzaba turi gukora muri ya mafaranga bagiye batubarira ubu rero nkumva arizo mpungenge zikomeye zo kujya muri rwanda reveni n'ubwo kiduhatira kujya mu nzu nanone ese tuzasora baki kutubwira ko inzu arizo tuzajyamo kugeza uyu munota twabuze aho duhagaze ikibazo kirahari iyo umuntu yabaga afite inzu niho yabonaga amafaranga atunga abana amafaranga arira abana ishuri yavaga muri izo nzu birangiye leta iraza iti abapangayi tubahaye amezi abiri nibigendere bumva yuko ikibazo abapangayi bahise bumva ko ikibazo gikomeye kiri seriye bazinga utwabo barigendera bivuze ngo rero n'abana kongera kubabonera amafaranga barira ishuri ntabwo bigishobotse ahubwo tujye mu minsi iri imbere turasaba akarere kadufashe buriya abo bana baziga leta ivuga ko abaturage bakennye bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri basonewe kandi ko n'undi wese bagaragaza ko uyu musoro umuremereye yakwegera inama njyanama agasaba gusonerwa ku bibazo by'umwihariko byagaragajwe n'abaturage basabwe kwandikisha imitungo yabo kandi barabwiwe ko bazimurwa komiseri ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Ernest Karasira yavuze uko itegeko ribiteganya abababaruriwe kugira ngo bishyurwe imitungo bimurwe bajye wenda kubera ibikorwa runaka leta ishaka gushyira aho hantu mu by'ukuri aho hantu n'ubundi ntabwo hakiri ahawe uzi neza ko hari n'aho bavuga batahana nta muntu wemerewe kugira ikintu ahakorera kubera gahunda wenda leta yafitiye mu minsi iri imbere ariko buriya no kubasoresha ntabwo abantu tujya tubasoresha ahantu leta yapimye ko hazaca umuhanda ahantu leta yapimye ko hazagira igikorwa remezo runaka bakakubuza no kugira igikorwa kindi ukoreramo aho hantu rwose umuturage abadukurikiye babyumve neza ntabwo umuturage ajya ahasorera kuko ntacyo hakumariye mu by'ukuri ntabwo habyaza umusaruro rero byumvikane neza ko abo bantu bose nta kibazo bafite ntabwo bisaba kwiyandikisha kuko nta n'umusoro tuzabasaba hari bamwe abona nk'abantu bafite wenda nk'amasambu bavuga batazacamo umuhanda ariko reka dufate nk'urugero wenda rw'aba baturage bo muri kangondo ya mbere n'iya kabiri hano nyarutarama nubwo babariwe ariko nabo ubwabo ntibabyemeye ni ukuvuga ngo ntiba ntibaramenya niba bazimuka leta irababwira iti mu kwa cumi na kumwe mugomba kuba mwagiye abandi bati ntawe tuzajya barabarisha barareka kubarisha n'abandi bose baba barabarishi barabwiye ko bazimuka ariko bikiriho mu makimbirane bitaremezwa icyo gihe umuntu gifite amakimbirane ntaba agifite wenda ko ubutaka bwe ubundi ubusanzwe ibyangombwa biri mu makimbirane nta n'umuntu ubibona bifite ntawe bihabwa kuko dufite nk'amakuru tuvana mu kigo cy'ubutaka gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu gihugu bavuga yuko ubutaka bufite ibibazo wenda imiryango irimo ntabwo irumvikana biri mu manza se icyo gihe nta muntu byandikwaho kuko biba bitarasobanura icyo gihe nta n'imisoro itangwa kuko ntawe dushobora kuyibaza ahubwo biramutse bifite umuntu noneho byanditseho bikaba bikiri mu manza bitarasobanura uwo muntu yasabwa kwishyura kuko n'ubundi uwo musoro uzishyura kuko icyangombwa tuba gifite kimwanditseho twamubona twamushaka ahantu tukamubona uwo muntu rwose asabwa kwishyura imisoro hanyuma niba imanza zanarangira icyo gihe imanza iyo zirangiye hari icyemezo gifatwa hari imisoro usanzwe warishyuye utagomba kwishyura ubwo ufashe ubutaka cyangwa se ugize uburenganzira k'uwo mutungo agomba kugusubiza umusoro wishyuye ariko rwose ahari amakimbirane atari ibyangombwa ubwo nyine natwe ntabwo tuhazi ariko ufite ibyangombwa bye nubwo byitwa ko wenda ngo uzahimurwa ariko ukibifite ugomba kwishyura uwo leta yabariye ikamubwira ngo ntacyo yemewe kuhakoreramo uwo ntabwo tumwishyuza ariko ufite amakimbirane na mugenzi we afite icyangombwa akaba abyaza umusaruro ubu ngubu agomba kwishyura atari na mugenzi we nka bariya abanyarutarama bafite ibyangombwa byabo ni wenda baracyavuga ngo leta izabimura ariko ntibaragenda baracyafite ibyangombwa byabo biracyabanditseho abo ngabo ni umuntu ikibazo cyabo hari cyihariye umuntu yakikurikirana neza akabaza neza ko bimeze ariko babaye barabariwe bakabuzwa kugira ikintu bakorera hariya nabo numva batagombye gusora ariko niba barabariwe mu buryo bwemewe ari leta yabikoze hatari hatari ibindi bintu bidasobanutse ariko iyo ibintu bisobanutse Eh, numva nta mpamvu yo kubasosha kandi bate- bateganyirizwa kuzavamo hariya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi ni kuri iyo nkuru dushorejeho gahunda y'iwanyu mu ntara nshimire mwe mwese mwaduteze amatwi nshimire santos ku buhanga bw'ibyuma na mokubiri ya baro wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwiranwa amahoro n'amahirwe